Morning Sana Gajarhen, if you have an ormoja kasujirtani. Via afaan Oromoo taatila maa'udha akka akka sa'aatii sadiitti VOA 24 irra caqasuu jirtan yaayyuu jalqabne. Yooyyaa jarheen galchumaaf waliin sannagaa viyoo afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtan. Waan guyyaa qoommii lamaan isanii qopheessin guyyaa sanbataa. Amma ji 23 fi 24 isanii qopheessin. Ansoora ala feete. Walirra fufuuneetti isanitti himna. Waan dhiyootan hojjan keessaa akka tokko irra deebineetiin isanitti himna. Oduu dhiyootan hojjan keessaa akka tokko isanitti himetti waan afaddachaan. Ameerikaan pireezidaantii si afurtamii jaheessoo kakachiiftee mootummatti kennatti. Filaa pireezidaantiin itti kakatu Waashingtan DC US Capital dallaa sibiilatti ijaaranii waraana kumkurnyi hedduu marseetiin eeguu jira. Gubbaallee akkanuma eegan. Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa lafti xiqqayyoo namni kuma dhibba torbaa caalaan keessa jiraatu tunin duri guyyaa akkana kan namni miliyoona hedduu simatti. Ammaan tana mirga bitaan marsanii karaa itti cufaniitiin xuuphanneessanii gam cufaanuyyuu eeguu jiran. Diidi bal'aa Waashingtan DC naashinaal mool yaayyuu cufan. Karaa baaburaa halaaf jali yaayyuu cufan. karaa gugurdaa riqa karaa gugurdaarra yaa'ulleen cufa qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aadaa Ameerikaan gana dhibbi tokkoof jaatama qabaachaa baata. Pireezidaantiin namisa mo'ate eebbisee qophii gammachuu sunillee dhufuufi dhiisetti gana maanuu White House keessaa Floorida godaanuu fi taanaan isaa Mike Pence ammoo qophii Joe Biden fi Kamala Harris pireezidaantummaatti filatanitti dhufuuf kurfoo jira. Mani maree Ameerikaa torbaan dabarkees pireezidaanti Tiraamp warri isi deeggar koongireesii Ameerikaa laf pireezidaantiin itti kakate mootummatti kennan kana duulchis jedhanitti ammallee himachaa impiichment jedhaniin himachuuf seeritti qixeeffachuutti jiran. Jeequmsi dhiyoo tanaatiif jetteetiin jabeeffattee lafee gachuu jiraattulla Ameerikaan akkuma malisii nagumaan mootummaa wal kennachuu fi abdiin eeggachuu jiran. Sirbitoota guyyaa kana yaaman keessaa Leedii Gaagaa, Jennifer Lopez fa'aatiin warri qara yaamaniitiin qophii jiru. Joo Baayidenii fi Kamaala Haaris warri pireezidaantii Ameerikaatiif itti aantuu pireezidaantii Ameerikaatii filatanii uummata Ameerikaa kuma dhibba afurii ta'u koronaan fixe ulfinni isaaniitu jedhanii sagantaarra qopheessaniifi dhufan. Qophii tana maatii ofii guurrataniitti dhufanii ibsee lubbuu jara dhumate yaadachuuf qabsiisan dhibba afur diidi bal'aa yaadannoo pireezidaant Abrahaam Linkenii dhaaban Linken Memorial jedhan biratti dhaqaniitiin qophii sun keessatti argamu. Ameerikaan guyyaa qophii gammachuu pireezidaantii filan kana dhufa koronaallee akka irraa of eegan walitti dhaamachuu jiran. Vaayirasiin koronaa kunin Ameerikaatti ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Namni dhukkuba kan qabu deemuum deemee Kaalifoorniyaatti miliyoon sadii yaayyuu ga'e. Ameerikaatti miliyoon 24 yaayyuu caale. Kaalifoorniyaan Ameerikaa gama dhiyaa jirti. Dhukkubi kun naannoo sunitti gudduum heddachaa deemuu jira. Qorsi koronaa dhaaba Moderna irraa dhufu immoo nama tokko dhibuu jiraachuun isaallee yaaddoo namatti ta'uu jira. Kaalifoorniyaan kutaa Ameerikaa gugurdoo keessaa tokko nam miliyoon afurtama ta'utti keessa jiraata. Nam kum soddomii sadiitiif dhibbi torbaaf digdamii afur caalutti dhiba kanaan lubbuu dhabe akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa beekamtuun Joons Haampkins jettetti. Kaalifoorniyaan nama isii hedduu koronaa irraa akimachuu jirti. Ogeeyyooti qorsaa immoo qorsaa Moderna irraa dhufu irra dhaaban gaafachuutti jiran. Mootummaan Ameerikaa haaraayii dhufuu jiru kun waan koronaa kanarratti hajaja gugurdaa baasuuf deeme.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. erga weerarri vaayirasii koronaa itiyoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan paatriyaarkiin amantii ortodoksii itiyoophiyaa abuna maatiyaas. sirna kana irratti argamuudhaan uummanni dhukkuba hiv aids fi vaayirasii koronaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'e itti fufuu qabaa jedhu tsahaay daamxootu finfinnee irraa gabaasa nu erge.
ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jiraa jechuun ibsaniiru.
maqaan koo faarfataa daakrisheetu yaadessin jedhama kanan dhufes waalladuu qabootaa wiirtuu gaddu galeessaa koree faarfannaa irratti ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannus amma ta'e garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameen kabajamaa ooleera jechuudha jaalalaaniis akka barreen gaddaatiif ta'uu baatus amma ta'e gaggeeffame jedhee yaadu. Haala koronaa wajjin koronaan of eeggannoo irratti hagas mara mul'achuu baatus amma ta'e garuu uummanni of eeggaa jira jedhee yaadu. Maaskii kan godhatan jiru kan hin godhannes immoo fageenya isaanii eeggatanii haalaan gaggeeffamaa jiru jedhee yaadu.
Ayyaanni cuuphaa baranaa baay'ee kan namatti toluu fi haala gammachuudhaan kan kabajaa jirrudha. Barreen gaddaa egaa namni baay'inaanis kana hin caala haa ta'u malee baran ammoo sababii koovidiidhaan namni xiqqoo akka barreen gaddaan ta'an haa ta'u garuu baay'inni nama ammayyuu jira garuu namni maaksii godhachuudhaan fageenya isaa eeggachuudhaan haala gaariidhaan kabajee jira jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'uurra darbee waliin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa qulqulluu abuune maatiyaas ibsaniiru.
በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል።
ayyaanni cuuphaa keenya bara darbee yuuneeskoo irratti galmaa'uun isaanii yaadatama. Abbootiin durii yeroo ayyaana kana kabajan amantaan ala walitti hidhamiinsi hawaasummaa akka cimuu danda'uuf kan walitti nama fiduu, kan nama araarsuu, kan dhiifama wal gaafachiisuu fi waliin jireenya cimsu ta'uu isaatti amanu akkasitti duudhaa isaanii ijaarratan. Kanaaf ayyaana kana namni hundi hawwiin eeggata. Ayyaanichi hirmaachisaa ta'uu isaatiin aadaan hedduu fi afaan garaagaraatiin faarfachuu fi kadhannaa taasisuun ayyaana addaa isa taasisa. Duudhaa hawaasummaa amantaa irraa burqe kana Itoophiyaanotni hundi keenya iyyuu sirnaan kunuunsuu fi itti fayyadamuu qabna.
ልንጠቀምበት ይገባል።
Abuunni Maatiyaas itti dabaluun uummanni dhibee HIV eedsii fi vaayirasii koronaa irraa akka of eegu hubachiisan.
ለበርካታ ዓመታት የሕዝባችንን ጤና ጠንቅ ሆኖ Waggoota dheeraadhaaf rakkoo fayyaa uummata keenyaa kan ta'e ture dhukkubni HIV AIDS ammas irra deebiidhaan uummata keenya keessumaa dargaggoota keenya miidhaa akka jiru dhaga'amaa jira. Kanaafis dhukkuba kana ittisuuf barumsa wangeelaa tokkoo fi tokkoon murtaa'u kan jedhu hojiirra oolchuun keenya dirqama. Sagalee waaqayyoos kanuma gorsa waan ta'eef uummatni gorsa kana fudhachuun. HIV eedsii irraa akka of eegu maqaa waaqayyootiin ni kadhanna. Kanneen vaayirasii kanaan qabamtanii jirtan ammoo qoricha ogeessi fayyaa isiniif kennu osoo addaan hin kutin fudhachuu hin dagatinaa. Xabala yoo deemtan qoricha sin dhiisnaa. Lamaanuma isaa ol faana fudhadhaa. Dhumarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa yeroo ayyaana cuuphaa kana kabajnu addunyaa fi biyya keenya sodaa cimaa keessa kan galche. vaayirasii kooronaadhaan akka hin miidhamneef hundumtuu of eeggannoo cimaa akka taasisu erga abbummaa keenya ni dabarsina.
አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን።
Ministeerri Aadaa fi Turiizimii Itoophiyaa Dr. Heroot Kaasaa ayyaanni cuuphaa bara darbe akka hambaaatti yuuneeskootti kan galmaa'e jechuun ayyaanichi sadarkaa addunyaatti beekamtii kan qabuu fi jaallatamaadha jechuun ibsani.
Nyaatanii dhuganii taa'anii muganii dhiitii shubbisi gurbaan. Yaayaan hoggaa hundi hoggaansi argaa oomii gaddisa garbii. Kungoree nyaataa kungoruu kaataa meegorii bira darbii.
Dhaggeeffataa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota afran dabran yuunaayitid isteetsiin hoogganan pireezidaant Doonaald Tiraamp bara hojii isaanii xumuratanii nagaa dhaamuudhaan taayitaa galliksisanii jiru. Joo Baayidanii fi ittaantuu isaanii Kamaalaa Haaris immoo waajjira mana maree yuunaayitid isteets fuulduratti kakuu seenuudhaan taayitaa qabatanii jiru. Sababaa yaaddoo nageenyaaf ugguraa vaayirasii koronaatiin kan ka'e lakkoofsi lammiiwwan Ameerikaa argamanii akka durii baay'achuu baateyyuu uummanni yaa'ee hoogganoota filate kana simatee jira. Gaazexeessonni addunyaas afaanneen hedduudhaan deemsa sirna muudama pirezidaantummaa kana gabaasaa jiran. Waa'illi keenya sooraala kee bakka sirnichi itti geggeessamaa jiru fuuldura kan jiru dirree Waashingtan Mool jedhamurraa gabaasaan nuuf erge kuno.
Babaaroo tolee jarheen an sooraala keeti. Nam diddam caalaatti irratti wal dorgomu. Ufum jala wal buusanii lama wal tafe. Lamaan sunillee dorgommii ganna lamaatti humna afurii miliyoon hedduu itti filatetti jala wal hambise. Nam miliyoon kurnya hedduu baay'ee filate. Jaarsi ganni torbaatamii saddeetii Joo Baayidenitti moo'e. ittaantuu isaa seneetar kaalifoorniyaa kamaala haaris dubartii gurraattii jalqabaaf ittaantuu pireezidaantii tolfateetiin filate isi waliin har ummata miliyoon hedduu ka televizhiiniin daawwat duratti bahanitti ganna afran dhufa ameerikaa dhugumaan bulchuuf kakatan atana qarqaare jecha waaqetti yaammatan gammachuuf qawwa dhaananii firimbii afuufanii baandiif sirbaan simatan ameerikaan gammachuu tana qalbii lamaan ulfeeffatti naga mirgabitaa ofii eegachaa koronaaf jecha walanqachatti jiran duri guyyaa akkana kan miliyoon hedduutu waashingtan diisii dhufu har'a ammoo wamidduutti nama hanqise eegi miilootii pireezidaantii Tiraamp fa'aati torbaan dabrikees filannoo Ameerikaa mormanii Koongireesii Ameerikaa baafatanii waan hedduu balleessanii namillee harki isaaniitti lubbuu dhabee asitti ammoo Ameerikaan jala gubbaan lallafee eeggachuu jirti. Diidiballaa Waashingtan diisii naashinaal mool hareefu feesbuuk irratti kan agarsiisuun cufa. Riqaan gugurdaan waltiin taakkan cufa. Karaan baabur laf jala yaa'ulleen hagee guddaan cufa jira. Laf pirezidaantotii itti kakatan sun US Capital dallaa sibiilaatii fi sigingii qara qabduu fi simmintu gugurdoon cufanii waraanni Ameerikaa humni 25 eeguu jira. Joo Baayiden harbi saafaa hafteetiin karoor biyyaan bulchullee himata. Pirezidaanti Tiraamp qophii gammachuu tan dhufuu baatullee kalee viidiyoo waraabanii irratti erga dabarfate. Maqaallee dha'uu baatu viidiyoo kalee dubbatu keessatti bulchiinsa Ameerikaa haarayi torban kana keessa mootummaa fudhatu akka inni nagaa Ameerikaa eeguuf biyyi guddisu waa kadhannaa fedha.
This week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
Jireenyi Ameerikaa guddoo jabeessine barii Ameerikaa waraan hin labsine gannu kun keessatti barumkeen kana mootummaa kiyyattan tolchee jedhe faarse. Doonaald Tiraamp amala afaadhaa Ameerikaan gana dhibbi tokkoof jaatama keessa qabaatten been qabe. Pireezidaantiin namis moo eebbisee mootummaatti kan nu dhiisetti bira deeme. Bar pireezidaantummaa isaatti Tiraamp waan hedduun himatan. Komtaate fuyyuu Doonaald Tiraamp yaayyuu mootummaa irraa fuudhanii Waashingtan DC ba'i. Pireezidaantota Ameerikaa armaan dura sadii. Kaakkisa kan sadii. Joon Adams barkum tokkoof dhibbi saddeetiif tokko keessa. Joon Kweensi Adams barkum tokkoof dhibbi saddeetiif digdami sagalii keessa. Andrew Johnson barkum tokkoof dhibbi saddeetiif jaatami sagal keessa. Tiraamp har'a immoo ganamaanuu DC ba'e. Yoo fooqi sadeessoo mana mootummaan kenneef White House irraan gad laalu karaa gamsuun barreeffame barkum lamaaf digdami tokko pirezidaanti baayidanii jedha sun arga inni faatee godaane baayidaniif kamala haaris faatii kakatanii mootummaa fudhatan sirbituuf faarsituullee guyyaa gammachuu kanatti yaayyuu yaaman jennifer lopez leedi gaagaa amanda golman andriya hool gareet bruuks nama hedduu warri faaruu yaaman illee nama akka abbaa amantii kiristaanaa liyoo odonavan fa'a achi abbootii amantii mootummaa baayiden fa'aatti waaqee hammataaf doonaald tiraamp ganna afuran hojii isaa fixate ganam kan DC ba'e dixxiyyoora andiriw ga'e jennaan warri baay'ee caqasuufi guddoo san galateeffadhe jedhe.
Uh, thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart.
Ganna afuran waliin dabarsine waan jajjabdu waliin hojjenne isaniif maatii tiyyi hojjettootii cufaayyuu galata sanii galche waan guddoo jabduu hojjettan jaartiin tiyyi jaartii waan jabduu hojjette jedhee faarse.
Our First Lady has been a woman of great grace and beauty and dignity.
Jaartiin pireezidaanti Tiraamp Melaaniyaa Tiraamp illee warra deeggarsaa dhufeen hedduu galateeffatte.
Thank you for your love and your support.
Galata keessan hin dhiidhuu jette. Waaqi isanii yaammadha. Waaqi biyyaan eebbisin, laftaan eebbisin, isanii cufa eebbisinnaa jette. Pireezidaanti Tiraamp gannufiitti waan hedduu faarfate. Waraan Ameerikaa irra deebinee ijaarree jabeessin. Gibiri isanii xiqqeessin. koronaa dhufu malee biitaan waan hedduun qarqaarre bulchiinsa haaraa kanallee waan hedduu lafa kenneet hin dabarre akka itti deebinuufu inum deebinaa jedhe.
A goodbye, we love you, we will be back in some form.
Joo Baayideniin pireezidaantummaa filan kunini arga nama mana amantii kiristaana Maatiyu Tillaqe ittaanetti ammoo koongireesii Ameerikaa dabre fulatti kakatuun ba'a. Guyyaa saafaa wal qixxeetti ammoo kakatanitti pireezidaantummaa fudhatan. Dhiigii kaatanii irraa ba'an duubatti waraana Ameerikaa kan naannoo sun jiru irra yaa'anii ilaalan. Arlington National Cemetery fuula waraana Ameerikaa itti awwaalan nama Ameerikaa gurguddaa fa'a itti awwaalan achi dhaqaniitiin awwaal lama jala daraaraa ka'an. Achiin duubatti pireezidaanti Baayidanii fi Kamala Haaris ulfinnaan White House geessan. Har'a galgal kan pireezidaanti Baayiden waan armaan dura pireezidaanti Trump hojjete hajaja hajajaan shaara. Achiin ittaanetti ammoo galgalum kana itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo White House waan mootummaa sarratti ibsan. Ittaanani galgalum kana ammoo Celebrate America qophii gammachuu ameerikaa ulfeessin jedhu sunit dabran galgalum kan gara halkanii gulammoo waayit haawus keessa mana biluu ruum jedhan keessa uummatatti gad ba'eetin mootummaa harka galfate waayit haawus jiraachuu isaallee biyyatti. bara mootummaa isaatiin tokkummaa ameerikaa jedhee baafate qophii gammachuu tana pireezidaantoota ameerikaa baraak obaamaa joorji buushii fi biil kilintin finaallee itti dhufan baayiden namganni shantama caal siyaasa ameerikaa keessa hojjete. kan cufaa tolchaa koronaatti duulaa mootummaa yayyabachaa maqaa dansaatti ameerikaan addunyaa irra dhabde jedhan kaan deebifachaa hojjette. bulchootana ganna afran dhufaa keessatti jabeennaaf laafinni irratti arganii himan. Raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromootiif Ansuraa Alakee qophiin muudamuu pireezidaantii Ameerikaa afurtami jaheessoo Waashingtan diisii irra.
Dhaggeeffachaa jirtanas Waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa irraa Yuunaayitid Isteets pireezidaantii haaraa'u muddatte. Baatileen muraasni dhiyeenya dabran waladheeffannaaf hooggaraan kan guutame ture biyya kana keessatti lammiiwwan Ameerikaa hedduun filannoo injifachuu Joo Baayiden hin fudhanne. Pireezidaantichi haaraan waggoota afran dhufaniif Ameerikaa hoogganuuf jiran Joo Baayiden seenaa akkamii akka qaban ka Kaaroliin Persuutii gabaaste tigist gammee akka armaa gadiitti gabaabinaan dhiyeessiti.
People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Uummanni biyya tanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenne.
Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabu irraa Joo Baayiden Kana jechuudha guyyaa afur eegutu isaan irra ture. Baayiden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee pireezidaant Tiraamp bahii filannoo pireezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deemee deemee hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasiyaas Kaaptool Hiil manni maree Yuunaayitid Steets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota naashinaal gaard yookanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa kuma digdamii shan of keessaa qabanitu gamoo san marsee eegatii jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqan irraa faarumaan fageeffameet qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayiden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
Waan raajii ta'een dubbachuudhaa deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriittan beeka.
Joo Baayiden waggoota shantamaaf sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pireezidaant Baaraak Obaamaa aangoo irra turan immoo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan waggaa saddeetiif tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa deeloorraa senaatarummaaf yeroo jaha filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa baayiden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira lama immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar baayiden guyyaa guyyaadhaan waashingtan diisii irraa gara deelweer baabura emtiraak jedhamuun karaa daqiiqaa sagaltama fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii lamaan. haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuufi buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. ilmi baayiden hangafti boo baayiden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe baayidanii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an jiil baayiden manni isaanii magaala welmington kutaa deelwer keessa jechuudha bakka namoonni kumni torbaatamni jiraatan keessa jiraattonni magaalattii baayiden ilma keenyaa jedhan. nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan amma umrii oggaa 78 tti baayiden pireezidaantii ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate tana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma itti aantummaa pireezidaantii qabatan Kamalaa Haris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha isa lammaffaa kanatti dhufan. Seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala. Garuu handhumaati miti. Dubartiin umriin waggaa 56 Kamalaa Haris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantuu taatee filatamte ta'uu ishiitiin. Joo baayidanii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Baarbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan. Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qabna. Naansi Peloosii Koongireesii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara yuunaayitid isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun waan guddaadha jechuudha. Haati Kamaalaa biyya hindiirraa abbaan immoo jamaayikaarraa lachuu barumsaaf gara yuunaayitid isteets dhufan Kamaalaa nan dhalattee guddatte magaalaa Ookland kutaa Kaalifoorniyaatti. Dubartoota hedduudhaaf gufuu baay'ee karaarraa kaasteefitti. Kamaalaan yuunivarsiitii gurraachotaa qofa Waashingtan DC jiru haawaard yuunivarsiitii irraa erga eebbifamtee booda bara 2004 magaala saan firaansiskootti haadha alangaa ta'uudhaan filamte aangoo saniifillee dubartii duraa turte achi immoo bara 2010 haadha alangaa muummittii kaalifoorniyaa taatee tajaajilte. karaa biraatiin bona darbe kana mormii mirga lammiiwwan gurraachotaatiif falmuudhaaf yuunaayitid isteetsi keessatti bahamaa ture namoonni tokko hojii kamaalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudhaan. kamaaladhaaf seenaa galmeessuun haaraa miti kaalifoorniyaa irraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti. namoonni warra isaan fakkaatu aangoo irratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha abbaan warraa kamaalaa daag amoof jedhaman kamaalaan waa'ee ijoollee isaa an haadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii an adaada taatuuf haasa'uu jaalatti egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buutee hojjechuun hojii bu'uuraa kamaala eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessaa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu maltii jedhu xiinxaltoonni. addunyaa irratti dubartii biyya ofii yuunaayitid isteetsi bakka buutu kanarratti garuu asuma yuunaayitid isteetsi keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiistii jedheen yaadaa jedhan baarbaraa peerii yuunivarsiitii virjiiniyaa irraa masaraa mootummaa yuunaayitid isteetsi waayit haawus keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun kamaalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya hindii keessatti illee gammachuudhaan kabajamaati jira.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti yuunaayitid isteetsi waggoota afran dhufaniif ka paartii diimookiraatii irraa filataman pireezidaantii biyyattii 46ffaa joo baayidaniin hoogganamuuf jirti addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pireezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas. furmaata isaa ilaalchisee kutaa teksaas ka jiru kooliin kooleeji irraa piroofeesar mohaammed xaayiroo waliin mari'achuudhaaf affeerree jira piroofeesar mohaammed xaayiroo ammaan dura kutaadhuma teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa yuunaayitid isteetsiif dorgomanii turan piroofeesar mohaammed yaada keessan nuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
isinis naafeeruu keessaniif galatooma.
piroofeesar mohaammed. bara mootummaa pireezidaant tiraamp keessaa gama siyaasaatiin uummanni ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama keessumaa gara boodaa kana immoo gara hokkaraatti yuucee amma waajjira mana maree yuunaayitid isteetsitti humnaan seenuutti ga'ee jira kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu.
kuni gaafii gaariidha. Atiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pireezidaantii isaanirraa Tiraamp. waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa janwarii jahatti hiriira nama yaamanii waayit haawusii afutti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sartifaayii godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkatee deemanii mana mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'e so kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e oduu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaahuu waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee ummanni adiin bicuu ta'uu biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduullee ummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun ka ta'eef waan kanaafi wanni tokko uf eeggachuu qabnu namni isaanii pireezidaant Tiraamp voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikoonomii jaalataa poolisii isaanii ka daldalaa hin jaalatanii keessaahuu isaan chaayinaan akka gartee ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggaraa garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pireezidaant Tiraamp garee kana lakki ani hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takkaa hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha. Waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee dhalee eegee yoo ga'u jedhan san. Amma isaan ka beekamuuf deeman waan janwarii jaha ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan kudha saddeetiif kudha lamatti ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtaniin dhooftu achi booda ta'ee hin beeku. Pireezidantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan waan haaraa waan ajaa'ibaa tokko waan namni hin eegin soo kanaan yaadatamuuf deeman.
Egaa akkuma jettan wal muddisa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bahii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pireezidaantiin amma taayitaa gad lakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Har'a sirna muuda pireezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bahii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beekamu sagaleen ka kennamuuf kalaaqaamus qabaleen precinct filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo precinctii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiruu miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa. Lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammoo deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pireezidaant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo kan pireezidaant Tiraamp mataan isaanii shuuman. Kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan ol'aanaan Ameerikaa Supiriim Koortiinis waan kana hin laalluu jedhe waan manni murtii gad'aanaan jedhe raggaasise. So eega manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni fudhachuu qaba. Nami wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala hatame deeggartootumaa fi pireezidantiitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanumaa wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa ittaantuu pireezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee ittaantuu pireezidaantii Kaamalaa Hariis sadarkaa kanaaf filatamuu.
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantu pireezidantii taatee filamtee hin beektu, pireezidantii taatee illee hin beektu. Kaamalaa Haaris dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gad xiqqeesse na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pireezidaant Trump deeggartoonni isaanii jaanwarii jahatti mana maree Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti xiqqoo uwwise malee dubartiin itti aantu pireezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pireezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pireezidaantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhaan warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanuu gartee sagalee hatanii maalii jedhan tun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikaatti as dhihaattu mi'uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee ho'aadha akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira naannoo Waashingtan diisiittis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun Siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa mootummaa pireezidaant Joo Baayiden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu.
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pireezidantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaa kun qormaata guddaadha pireezidantii haarawaa. Tokkoffaan san lammaffaan ammoo biyyi tun qoqqoodamtee jirti. Pireezidaant Tiraamp nama miliyoona torbaatamaa oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Uummanni kun cufti ammootu uummata gosummaatti amanu jechaan hin danda'amu. So uummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akka na fakkaatutti pireezidantiin haarofni Baayidan yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayidan akkuma yaadattan pireezidantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waa milkaa'e na fakkaata.
Tarraatan umta boriitiin waltajjaa naga jenne nagee ansura alaa ka'eeti sagantaffaan amaaraati.